mukomeje gutega amatwi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira hano washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu muradukurikira kandi kuri facebook kuri aderesi radiyo yacu no kuri site yacu wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com mushobora kandi no kutugezaho ibitekerezo mukoresheje aderesi yacu ya email radiyo yacu arobaze gmail akadomo com hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma ndabaramukije mwese mbaha ikaze mu makuru yacu y'aka kanya hano kuri radiyo ijwi ry'amerika ararahiye ngo ntibikunda ntibikunda urumva ubu n'imiduga irahagaze urumva bapfa kuba babonye ko icyo gikorwa ugiyemo urengana mbwa yindi miduga irarengana kandi n'ubu uko bigenda kose nawe dusigaye turabitse turashika turagenda kuko n'igisiba
uwo ni umunywanyi w'ishyaka seneri ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu burundi polisi yari yamubujije gutambuka yerekeza ku ngoro yaraye itwitswe n'abataramenyekana turanavuga uko umunsi w'umwana w'umunyafurika wijihijwe mu rwanda no muri tanzania ndetse n'andi makuru ni mu kanya ntimujye kure amakuru yacu tuyahereye mu burundi aho ingoro y'ishyaka seneri ritavuga rumwe n'ubutegetsi iri muri komine nyabiraba mu ntara ya bujumbura yaraye itwitswe n'abantu bataramenyekana mu gihe iyo ngoro yari gutahwa rero ku munsi kuri uyu munsi w'icyumweru ubutegetsi n'igipolisi bahagaritse icyo gikorwa eloge wirikaneza nibyo atubwira indongozi z'umugambwe senere mu ntara ya bujumbura zivuga ko abantu bitwaje ibipawa imipanga n'ibihiri bateye iyo ngoro mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu basigura ko bene kugira ico gitero babanje kubaha abazamu bari baraririye iyo ngoro hamwe n'abandi banywanyi ba senere bari bahacunze imbere yo kuyibomora no kuyikonga babandanya bavuga ko bamwe mu bateye bari bafite imyambaro y'igipolisi inyuma yo guturirwa abanywanyi ba senere bazindutse bitegura na cane cane abava mu gisagara ca bujumbura kugira baje kuraba bongere bayugurure nk'uko vyari bitekanijwe kuri uyu w'imana mugabo ntibemerewe kuhashika uyu twavuganya zibiriwe muri zone ya musaga kwibarabara riduga mu nyabiraba kuva saa tatu n'inusu niho bazibiye ibarabara chef de poste niho azibira ibarabara yuko ngo ata muntu yambaye umwambaro wa seneri asubira kuduga umva ngo nimba ari peremanase bagiye kugurura ngo peremanase yagize ngo ibyago ngo urumva ngo azabwa ngo irindi sanga avuga ati twebwe tureke turengane hasi tugende kugurura iyi mwe ariko ni imwe n'uno munsi nyene ararahiye ngo ntibikunda ntibikunda urumva ubu n'imiduga irahagaze urumva bapfa kuba babonye ko ico gikorwa ugiyemwo urengana mbwa yindi miduga irarengana kandi n'ubu uko bigenda kose nawe dusigaye turabitse turashika turagenda kuko n'igisiba mu nyuma buramatari w'intara ya bujumbura yahavuye yandikira ikete umukuru w'umugambwe senere mu ntara yiwe amumenyesha ko ibikorwa vyo kwinjira ingoro y'umugambwe mu nyabiraba bitagikunze bitewe n'uko iruhande yaho humvikanye amasasu mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu ikongera igaturirwa mu ikete ryiwe umupfasoni nadine gacuti asigura ko imva z'umutekano arizo zonyine zateye ingingo yafashe amenyesha ko yashatse guha inzego z'umutekano umwanya uhagije wo kubandanya amatohoza zatanguye no kurinda umugwa mukuru wa komine hamwe no kwirinda akajagari gashobora kwaduka gatewe n'ikigwi cy'abantu benshi bakoraniye hamwe muri ako gace Musitanteri wa Nyabiraba nawe yemeza kuko biri kose atakutihanganiranira ku hari hagati y'abanyamigambwe muri komine aramutwa ya ku by'ukuri nta kutihanganiranira kwemeza ko hari gusanze ko hari hagati y'imigambwe kiretse gusa ko tuba tumaze dutora ibigwanisho aha na hariya kuko mejo amasasu yaravuze tuba tumaze dutora rero ibigwanisho mu misi itandukanye bwambere twatoye grenade zibiri ku musozi wa mukongo tuba tora grenade ku musozi wa matara mu nyuma turatora impuzu z'igipolisi matenize polisiye inkoho zibiri mu minsi iheze hagati y'imisozi ya matara na musenyi na nyabiraba ayo misozi itatu ihurira n'amasasu menshi kiretse ibyo gusa nuko twumva hari utujambo twabana bari usanga bavuga ko babonye abantu babiri cyangwa bangahe bafite inkoho mu ijoro ko ntabwo amakurikirano kugira turabe ko umutekano tuwubungabunga kiretse ivyo nta bindi kuwa mungu w'indwi iheze agatongwa rwa sarongoye umugambwe senere yabujijwe kugurura ingoro iri ku mugwa mukuru w'intara ya cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'uburundi abajejwe intwaro bavuze ko hashobora kwaduka umugumuko kubera iri hafi y'isoko kandi yari iremye kuwa kane w'iyindwi naho ishiramwe mpuzamakungu ryitaho uburenganzira bwa kiremwa muntu human rights watch ryasohoye icegeranyo rivuga ko kuva mu kwa kabiri uyu mwaka umugambwe senere wa rwasa wemerewe gukora abanywanyi bawo bagera ku ijana batotejwe n'ingoro zawo zitari nke zigirwa ibitero iryo shirahamwe ryasavye akanama ka onu kajejwe amahoro n'umutekano gufatira ibihano bamwe mu bategetsi bagirizwa mabi abanywanyi batavuganwe n'ubutegetsi bakorerwa iyi ngoro yarayitoriwe yari yatewe irasamburwa uruhande mu ijoro ryo kuwa gatatu rishira uwa kane muri iyi ndwi abanywanyi icenda ba senere bari bahagaritswe inyuma yo guturirwa kw'iyi ngoro baja gufungirwa mu nyabiraba nyene batandatu muri bo bahavuye barekurwa hasigarayo batatu eroje burikaneza nairobi ijwi rya amerika urakoze loje wirika neza utugejeje mu rwanda aho kuri uyu munsi hizihizwa umunsi w'umwana w'umunyafurika bamwe rero mu babyeyi bakavuga ko batakigira uburenganzira bwo guhana abana babo batinya ko babihanirwa ababyeyi baremeza ko ariyo mpamvu abantu basigaye bikorera ibyo bashaka ku bana b'abakobwa bakaba batwara inda ari benshi asa umutakaboye uyu munsi mpuzamahanga w'umwana w'umunyafurika wabaye mu rwanda ababyeyi abarezi n'abayobozi bahangayikishijwe n'ikibazo cy'abana b'abangavu baterwa inda zitateguwe bakiri bato ni nayo mpamvu leta y'u rwanda yashyizeho insanganyamatsiko igira iti turi abana bafite icyerekezo cyiza twanze gutwita kw'abangavu ikibazo gisigaye gihangayikishije ababyeyi ndetse n'ubuyobozi impamvu zacyo ntizivugwaho rumwe bamwe mu babyeyi bavuga ko amategeko yabambuye uburenganzira bwo guhana abana babo ariyo mpamvu basigaye bakora ibyo bashaka ukajya kubona ukabona nimugoroba nijoro ukabona umwana n'umwana w'umwangavu n'umwana w'agasore bahagararanye hariya bajya mu muhanda wagira ngo uravuga ati mama rwose jya unkoraho ibyo ngibyo kuko ibyo byanyu bya kera byarara turigenga nta mupapa nawe nta burenganzira afite bwo kugira gute bwo kumuhana kuko uramutse umuhanye ahita ajya ku murenge bakaza bati wahohoteye umwana ngwino bagufunga basa naho bakora ibyo bashatse umwana w'imyaka cumi n'itatu n'ine n'itanu akabyara nk'umwana nk'umwana nk'uyu wamuvuga agahita ajya ku murenge ese twabigenza dute ababyeyi bakomeza bavuga ko ubukene bwo mu miryango yabo nayo iri mu biza imbere mu bituma abana bararikira utuntu twinshi bikabaviramo gushukwa n'abashaka kubangiza akagushukisha irindazi akagushukisha fanta cyangwa udufaranga nk'utwo umwana rero nawe yabibona agahita agenda gutyo n'ibyo bazira nta kindi no kumva ngo ngo nyabonye hafi ntayavunikiye reka nemere ngende mbifate nk'ababyeyi si ubu murarwana n'iyo ntambara gute iyo ntambara nyine yibonye nyine se wabigenza ute wakora iki wamwirukana se ngo genda kubera ko watwaye inda uramwihorera nyine ukemera urwaje abana b'abakobwa ntibajya kure y'ababyeyi babo nabo bavuga ko kutabona ibyo bifuza mu miryango yabo bibatera kujya kubishakira hanze ari nabo havamo gushukwa n'abifuza kubangiza ni ukubera yuko iwabo bataba bafite imyitwarire bakaba ari nk'abakene akenshi akaba ashaka nk'ikintu yarya wiwe nyine bigatuma atwara inda itateganyijwe ni ukuvuga ngo iwanyu hari ibyo batabaha mukajya kubishakira ahandi hari abo babiha nyine ntibanyurwe n'ibyabo babahaye bakajya gushaka ibirenze by'iwabo ntutwo turindazi tutavaho iki kibazo cyamaze guhagurukirwa n'inzego zose mu burezi ubu bihaye inshingano ko muri buri kigo cy'amashuri hashakishwa umwarimu ugomba kugira inama abo bana cyane cyane b'abakobwa kuko aribo usanga bagerwaho n'ingaruka cyane cyane zo gutwara inda bakiri bato mu mashuri kandi hirya no hino mu gihugu bahawe imfashanyigisho zibafasha gusobanurira abanyeshuri ibigendanye n'imihindagurikire y'imibiri yabo ntacyo basize inyuma ubu iki kibazo cyo gutwara inda abana bakiri ku ishuri na n'ubu kiracyariho ariko ikigero kiriho kigeze ku kigero gito kubera kampeni zigenda zikorwa umunsi ku wundi abana baganirizwa babereka ibibi byo gutwara inda bakiri mu ishuri kuri buri kigo hagiye haba noneho na mwarimu ukurikirana abana b'abakobwa mu mazina yabyo noneho abana kugira ngo bumve ko atari ibintu biturutse ahandi arubwo ari uburyo abana ari uko umubiri wabo uremye kandi ntaho twabihungira niko imana yaturemye iyo ubasobanuriye rero bakabyumva ntabwo bihinduka ubwira ku buryo n'ugiye kumushuka agenda agatangira kumubwirira ku ruhande bagenda babyumva ku buryo hari n'aho atangira kujya mu nzira zitari zo ugasanga barabitubwiye tukarushaho gukurikirana ikibazo cyo guterwa inda ku bana bakiri bato kimaze iminsi kivugwa mu gihugu biba reherutse gushyirwa hanze na minisiteri y'umuryango igaragaza ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi abana b'abakobwa bagera ku bihumbi cumi na birindwi magana atanu batewe inda zitateguwe mu gihugu hose bibagiraho ingaruka zirimo no kuva mu mashuri umunsi mpuzamahanga w'umwana w'umunyafurika umaze imyaka makumyabiri n'umunani wizihizwa ukaba ukomoka mu gihugu cya afurika y'epfo ubwo mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na rimwe abana b'abirabura barashwe n'abashinzwe umutekano bazira ko baharanira uburenganzira bwabo bwo kubuzwa kwiga kuva muri uwo mwaka buri tariki ya cumi na gatandatu z'ukwezi kwa gatandatu afurika izirikana umunsi w'umwana w'umunyafurika u rwanda ntirwabashije kwizihiza uyu munsi kuri iyi tariki ya cumi na gatandatu kuko wahuriranye na marato mpuzamahanga y'amahoro uyu munsi ukaba uzizihizwa mu rwanda itariki ya makumyabiri z'uku kwezi asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
urakoze asumuta kaboyi utugereje muri tanzania reka james joven atubwire uko uwo munsi wijihijwe mu nkambi ya nduta y'impunzi z'abarundi inkambi ya nduta iri mu gihugu cya tanzania yahungiyemo impunzi z'abarundi ituyemo abana b'imfubyi barenga gato igihumbi n'amajyana atanu ibitigi bitangwa na hcr benshi usanga ataco birengeye kandi barataye n'ivyirwa kubera kubura imfashanyo zikwiye bamwe mu bahaye ikiganiro ry'amerika bemeza yuko babayeho nabi mu buzima bwo mu buhungiro turashobora kubura nk'akahuzu ko kwambara tukabura n'aho kuryama iyi nkambi imeze nabi ugasanga nk'amabati yaratubaguritse ibitugera bageza mu ijoro nk'abantu nk'aba bararwaye nk'ibyo dusaba ntimubiduha turashaka rero yuko mubiduha kubera urasanga duhaye tugenda turahenera mu ibarabara kandi dufise parane dufasha mugabo impunzi tukazikena twebwe ku bana b'imfubyi n'urwaruka ruri ngaha mu nkambi twebwe ubukene dufise turakena n'ivyo turya kenshi guhera ku wa mbere gushika ku wa mbere turya ubugari ubugari bwonyene nubwo bushaza nko mu bisaswa ibisaswa twapokeye ubu byaraheze akareta karatabaguritse ubu turyama hasi tupfa kuryama twifuka agahuzu nakone karaheze ubuhuzu nabwo twamiramwo nibwo nyene iminsi yose bivugwa yuko abana bamwe bamwe bata imiryango yabo bakihindura imfuvyi kubera ibibazo biri mu miryango yabo bamwe mu bavyeyi bahaye ikiganiro ry'amerika bavuze yuko kimwe mu bibazo bituma abana benshi batoroka imiryango yabo nuko mu nkambi hari indero nke bivanye nuko babayeho hamwe n'umwidegemvyo mwinshi uri mu bana ni kuvuga yuko je namaze kubona abavyeyi benshi iyo abavyeyi benshi iyo bahishije nk'ibiribwa urasanga abana babakumira bakabara utwurya kurya dukeyi abana bakarati eh mama ntiduhaze wa muvyi agacatora inkoni ho kugira ngo abongere ibiribwa agaca bakubita ivyo ni ndaze maze kwibonera n'amaso yiwanje ugasanga umuvyeyi aranka kuza gusenya mu ipori agafata umwana w'imyaka cumi ngo genda gusenya ugasanga hageze ifyatura ry'amatafari umumama yigiriye mu kirabo akabwira abana ngo genda mu fyatura ngo amatafari amajana atanu ariko kimwe n'ivyo hariho amashyirahamwe asanzwe akurikirana abo bana nk'uwo muvyeyi amaze kuba amenyekanye ndamaze kubona aba abavyeyi bahabwa ibihano n'ayo mashyirahamwe ajejwe katika kabana hey, ibintu maze kubona dufate bijanye nk'ihohoterwa ry'abana umwana arashobora gukubitwa agafatwa nabi hama abandi nabo ugaca usanga babakoresha nk'ibikorwa by'inguvu e, ugaca usanga babakoresha nk'ibikorwa by'inguvu gufyatura wege ico tubahanura turaberekeza ati umwana naho yoba yagize nte urashobora kumuhanura muga ntukoreshe dufate nk'ukumuturira ni ukuvuga ubugize nabi hama rero mu gihe duhaye impanuro abo bavyeyi mu gihe binaniranye naho uwo muvyeyi umuvyeyi akananira nakumva izo mpanuro natwe hariho ahandi duca tugira nte uwo muvyeyi duca dutanga raporo hama bagaca bamenya uburyo bamugenza hama n'uwo mwana bagaca bamenya uburyo bamuvuza uburyo uwo mwana ashobora kugira amagara meza bamwe muri abo bana bahaye ikiganiro ry'amerika basabye amashyirahamwe yitaho uburezi bw'abana mu nkambi guharanira uburenganzira bwabo no kwitaho abana gusumba kugira izo ngorane zibahambariye zishobore kugabanuka cibure zihere rwose mu nkambi ya nduta turasaba nka parane na na, na imihase ko yodufasha ikadufashisha agahuzu kandi twasaba ko nko ku mutekano dufise ngaha mu nkambi inkoho uzawumva mw'ijoro zivuga natwe nka twebwe abana tugahababuka urumva twavuye mu burundi duhunga izo ngorane dushitse no ngaha izo ngorane zikaba zigizente n'ubundi tugiye mu ngorane mu zindi tugiye ku ishure dutwara impuzu yo muhira tukambara iyo muhira ndetse atari yuweni idufashije tukambara izo muri UN twebwe ntantwari dufashwe gusa ikintu twasaba twasaba yuko mwodufasha izo ngorane zacu gusa dufise tukaronka ukungene twofashwa natwe tukabibona yuko dufashijwe umunsi wahariwe umwana w'umunyafurika wizihizwa buri mwaka ku itariki ya cumi na gatandatu ukwezi kwa gatandatu ukaba warashyizweho n'umuryango uhuriwemwo n'ibihugu bya afurika igitekerezo cyo kwizihiza umunsi w'umwana w'umunyafurika cyakomotse ku rupfu rw'abana b'abirabura bo muri afurika y'epfo biciwe mu myigaragambyo yo guharanira uburenganzira bwabo mu mujyi wa soweto mu mwaka wa mirongo irindwi na gatandatu mu nkambi ya nduta uwo munsi wahariwe umwana w'umunyafurika utegereje kuzokwizihizwa mu ndwiza kuva mu nkambi ya nduta iri mu gihugu cya tanzania james jovini ijwi rya amerika
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
ukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda abororera mu ishyamba rya gishwati no mu nkengero zaryo barinubira kuba amakusanyirizo atinda kubishyura amafaranga y'amata bayagemurira baravuga ko kuba abandi baguzi b'amata barahagaritswe biri mu bituma amakusanyirizo akora ibyo ashatse ntacyo yikanga reka ibindi mu byumve mu kiganiro claude ganza munyamagana yagiranye n'aba borozi niba utibuka w'icyemezo cyo gushyiraho amakusanyirizo y'amata agasimbura abacuruzi bayaguraga bayarwanira mu duce dutandukanye cyaturutse reka mbe kwibutseho gato imaze gusuzuma imirimo y'ubucuruzi bw'amata mu turere tune turi mu ntara y'uburengerazuba ari two rubavu rutsiro nyabihu na ngororero minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi ivuga ko yasanze ikorwa mu kajagari aho gukorwa kinyamwuga ryo ku itariki icumi z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu rigena uburyo bwo gukusanya kwikorera cyangwa gutwara ndetse no gucuruza umusaruro w'amata hagendewe kandi ku nama nyunguranabitekerezo minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi yagiranye n'inzego zose zifite aho zihurira n'imirimo y'ubucuruzi bw'amata mu gace ka gishwati no mu nkengero zako yabaye ku itariki makumyabiri na zirindwi z'ukwezi kwa cyenda bibiri na cumi na karindwi mu karere ka rubavu ndetse n'izindi zayibanjirije umwe mu myanzuro minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi yafashe yarimo n'uyu w'uko amata yose agomba kuva ku mworozi agemurwa ku ikusanyirizo milk collection center akava ku ikusanyirizo agiye kongererwa agaciro undi mwanzuro wari uw'uko nta mata azongera gusohoka mu gihugu atongerewe agaciro kandi adaturutse mu nganda zemewe kuva mu mpera za bibiri na cumi na karindwi abororera muri ibi bice batangiye kubahiriza aya mabwiriza ariko aya makusanyirizo ntabishyura ku gihe kimwe n'izindi ngorane mugiye kumva mu kiganiro bamwe mu borozi bagiranye n'ijwi rya amerika aratinda cyane n'amezi n'atatu akaba agomba gushira umworozi atarabona ku mafaranga y'amata ye noneho ikindi kuri ibyo usanga n'amata ari ngombwa ngo ajye ku makusanyirizo batanayashoboye hakaba amata menshi agomba kuba imfabusa ubundi akagaruka ngo isoko ryabuze ubundi ngo ibisabo ngo byangiritse ugasanga rero umworozi ari kugenda ahahombera noneho ugasanga hari n'abantu bagura amasoko akiri menshi bagurira ku mpande amata yaragendaga ku buryo nta mata yapfaga ubusa nk'uku nguku ubwo nacyo ni ikindi kibazo aho usanga burya abantu bitwa ba rwiyemezamirimo twebwe nka rubanda rugufi hari icyo tutishimira kuri bo iyo abaye rwiyemezamirimo abumwe yarangiza akumva ko isoko ryose ryaba irye kandi atarishoboye kuri twe rero icyatubera cyiza ni amasoko menshi burya amasoko ari menshi umuntu ufite icyo agurisha avugwa aragurisha kandi akagurisha ku buryo bumworoheye icyo kibazo ni ikibazo gikomeye cyane ku nk'ubu ngubu ukwezi kwa gatanu amafaranga yako ntaraza kandi urabona turi ku itariki cumi n'enye ariko urumva ibyumweru bibiri biba birenzeho ni byinshi wanagereranya n'uko twebwe amata tuyabaha kuri gahunda nk'uko babyifuza ariko bo kugira ngo baduhe amafaranga kandi n'abo baba bayatwariye nabo babishyuye kandi ayo makuru tuba tuyafite ahubwo tukibaza aho bipfira tukibaza ahantu byaba bipfira kandi urumva niba utunzwe no korora amafaranga y'amata y'inka zawe ntuyabonere ku gihe urumva ni ikibazo gikomeye cyane icyo kibazo kimaze igihe kingana iki kimaze ni imyaka ni imyaka rwose kuko kuva twafata izi nzuri ntabwo twigeze duhemberwa ku gihe ahubwo kera hakibaho ibintu by'abadongi nibwo wavugaga umuntu ukabwivugana n'umuntu akaza akaguha amafaranga ushaka ukajya umukamira cyangwa se ukamukamira amafaranga akazayaguhera rimwe nyuma ariko aho amakusanyirizo yaziye urabona harimo ibyiza byayo n'ibibi urumva nk'icyo gihe amafaranga uko yakeneraga niko ayabonaga wenda nk'icyiza umuntu yavuga kiba kirimo ni uko ku biciro hari ikiyongereyeho kuko nk'ubu litiro iri ku mafaranga ijana na mirongo icyenda kuri ku mata ya karite ya mbere karite ya kabiri ndakeka ari ku ijana na mirongo ine ariko ku bijyanye no kwishyuraho ni ikibazo gikomeye cyane kuko hari igihe uganiriza nk'umuntu w'umworozi mugenzi wawe ku bijyanye n'ayo mafaranga ukumva adashaka kubyumva kuko amafaranga yayabonye ukibaza se gute umuntu mwadikiranije ntacyo akora wowe udakora ariko akabona amafaranga mbere yawe ubwo hazamo ni ikimenyane gita ko ari ikimenyane cyangwa aka- hakaba ari ukutinya abantu bamwe na bamwe abatinya ari bande ari abishyura abatinya bat- eh, batinya aborozi bamwe na bamwe abo batinya akaba aribo bishyura gusa yego Mm, kuko barabahera igihe hari ingero z'abantu bamwe na bamwe uzi baha amafaranga mbere abandi batarayabona yego ndabazi yego kubavuga amazina mu itangazamakuru ndumva wenda bitanyorohera ariko njye ndabizi Eh, ndanabazi ibi bibaye mu gihe kingana n'imyaka ibiri mbere y'imyaka ibiri batwishuraga neza mu minsi cumi n'itanu kandi tukabyakira ariko hari ingorane twagize ubu ngubu uburyo batwishyuramo mu cyimbo cyo kutwishyura mu minsi cumi n'itanu nangwa ukwezi batwishyura mu gihe kingana n'amezi abiri nangwa atatu ibyo bigatuma twe nk'aborozi dushaka abamamyi b'uruhande turi buyahe ku bwo kugira ngo natwe tubone inyungu n'abashumba bataza kuducika noneho hakagombye kugurisha litiro eshanu ku mafaranga magana cyenda ba bandi b'iruhande bakaguha ku mafaranga magana atanu icyo kikaba kibaye igihombo nabo bagahinduka ba rwiyemezamirimo naho ngaho ku ikaragiro nabo bahindutse ba rwiyemezamirimo ukazasanga biri kudindiza twebwe nk'aboro- nk'aborozi tugahera hasi mu cyimbo cyo kugira ngo tuzamuke bo ubwabo ba rwiyemezamirimo akaba aribo batera imbere iyo batinze kuduhemba igikurikiraho bajya kuduhemba inka wakama- wakagombye gukama wa- ikava wa musaruro wayigurishije kugira ngo ubone uko uhaha nangwa se umwana yaza gusaba minerivare wategereza hariya bazaguhemba bakakubwira igihe runaka runaka tuzaguhemba bakurerega wamara guheba ukagurisha ya nka yawe bakazaguha ya mafaranga ari buhinduke imfabusa atanahinduka imfabusa ukazagura n'indi nka itari ya yindi wari usanzwe uyororeye tukaba twifuza ko tugize amahirwe baje baduhemba mu minsi cumi n'itanu byatinda bikaba ukwezi bagiye babahemba ku kwezi nta kibazo nta mbogamizi twagira byatunezeza igiciro bari bari kutuguriraho twacishimiraga ingorane ihari ni imwe ni uko ibihe byinshi batubwira ngo amata amwe ni mazima andi yapfuye ya yandi batubwira ngo ni mazima ugasanga rimwe yabuze isoko ya yandi bitwa ngo yapfuye nawe yabuze isoko noneho nanone ya mata akaba abana menshi ugasanga kenshi niba ugemura hariya ku ikaragiro amata bayakiriye kane mu cyumweru kandi kabiri mu cyumweru aragarutse iyo agarutse muyashyiraho bigenda bita ni ukuyanywa abana bakayinywera hari karite ngo ya mbere n'iya kabiri nk'umworozi iyo uri gukama ubasha- mubasha kubitandukanya tuzi kubitandukanya mubitandukanya mute aho tubitandukanyiriza hari inka nawe ubwawe yoro- yoroye uba uzi ngo ifite amata yoroshye ukaba uzi ko n'inka n'inka mu nka zoroye ukaba ufite zimwe nk'iranga ifite amata akomeye nawe ubwawe uretse nawe ubwawe n'igitavu iyo kimaze y'inka imaze kubyara ukurikije uko ikinyana cyawe cyonka umenya iyo amata akomeye n'iyo amata yoroshye ayo bavuga ngo ni amapfa ni uko aba ari inka ifite amata akomeye nta bundi burwayi twebwe tuba tubona ku makusanyirizo atinda kwishyura icyo kibazo nawe ukiziho emwe natwe turakizi nubwo turi abashumba twe turakoreshwa ariko hari igihe ugiye guhembesha shobuja akakubwira ati kuri foromajire nibahemba tuzabahemba twebwe rero twabona tuta- tuta- kuko i- inyungu ya databuja iyo yinjira twebwe bashumba ntituyimenye natwe tukaba twataha ariko atari ukunaniranwa nawe ari ukubura amafaranga abatubwira ngo bazaduhemba kuri foromajire nibabahemba tuzabahemba ukabona turatashe amafaranga natwe turayabuze bitewe no igihe kutaduhemba se?
Eh, bimaze igihe biri kurangiza nk'amezi atandatu bitinda nk'igihe kingana cyacamo nk'ukwezi abiri Hari cyangwa n'igi- hari n'igihe batubaruriye ay'ukwezi ukazaja guhem uza- uka- ukazaja kubaruza n'aya kabiri n'aya mbere utarayabona ibyo gutinda kwishyura niko biri kuko nk'aba bita abadonge nangwa se abacunda bari bafitanye amasezerano ko babishyura mu minsi cumi n'itanu ariko siko biri babishyura mu kwe- mu kwezi kunarengaho iminsi ntabwo babyubahiriza n'aborozi bafite amasezerano y'ukwezi ariko kujya gufata mu kwezi n'igice nk'ubu ngubu nk'ay'ukwezi kwa gatanu ntabwo yari yaza y'aborozi urumva kandi turi tariki cumi n'eshanu hari icyo basobanuraho gituma bitinda bo tubaza ku isoko bafite mu ruganda bakatubwira ko babishyura nyuma ya buri minsi cumi n'itanu barabishyura ubwo rero byaba bipfira mu buyobozi bwa koperative nangwa se wenda hari bakaba bafite izindi mpamvu zabo ku giti cyabo basobanura ariko ni gutyo bimeze ku bijyanye n'ibiciro ibiciro biba byarashyizweho byo birubahirizwa So, ibiciro ntabwo nabihamya ijana ku ijana kuko ibyo baduhereza ni nabyo badutangariza ko batubwira ko mu ruganda babishyura kuri ku ijana na mirongo inani kuri grade ya mbere turayabona giredi ya kabiri ntabwo ajya mu ruganda bafite andi masoko ariko igiciro biratandukanye cyane n'ijana na mirongo itatu harimo itandukaniro rirerire sinzi rero niba ariko ku masoko bagurisha ariko birabangamye cyane kuko bayatesheje agaciro cyane kandi nta yandi mahitamo dufite urayazana waya- wayakoreye bwa buziranenge bwose bifuza bashyiramo ibipimo akaba giredi ya kabiri haje abaveterineri barapima batubwira ko aterwa n'umwanda baratwigishije bivaho batubwira ko biterwa n'uko inka zarwaye amafumbi abaveterineri baraje baravuye ariko twaragerageje biranga ntabwo tuzi ngo impamvu ni iyihe byaranze rwose amata bayatesheje agaciro cyane amalitiro yose ahagera barayakira ayo basanze ari mazima cyangwa hari igihe kigera nayo ubushobozi bakavuga ko burangiye bakarekera ku ruganda hari igihe bijya bibaho imodoka bakatubwira ko bagize ibibazo bya pane nangwa se byo mu byuma mu ruganda ndani nangwa se imodoka bagasuka mu bisabo ibisabo bikuzura iyo byuzuye rero nta yandi mahitamo amata asubirayo rwose iyo se bayasubijeyo buriya hari abandi baguzi baba bafite ku ruhande bashobora kuyagurisha nta bandi rwose tujya kuyinywera twegereye rimwe mu makusanyirizo yo mu karere ka nyabihu arusha milk collection center rigemurwaho amata n'aborozi bo mu turere twa rubavu na nyabihu mu mirenge ya bigogwe na kanama iri kusanyirizo rifite ubushobozi bwo kwakira litiro ibihumbi bine magana atanu ku munsi iri naryo ni nk'ayandi ashinjwa gutinda kwishyura aborozi antoine nkuriyingoma ni umunyamabanga wa koperative ifite imicungire y'iri kusanyirizo uku gutinda kwishyura aborozi yemera ko kubaho hari abambuye aborozi Ubwo noneho igikorwa kibaho cyo kuburana bishyura igice kimwe n'ubu ngubu baracyaburana igice cya kabiri ntabwo bari bakishyura ubwo rero gutinda gukererwa bari batwambuye miliyoni cumi n'ebyiri izo miliyoni cumi n'ebyiri dushobora kubona miliyoni esheshatu nizo batwishyuye izindi miliyoni esheshatu nizo zasigaye ubu nazo turizera yuko tuzazibona izo mbogamizi twabonye ariko numva n'icyo kibazo kiri kugenda gikemuka ubu aborozi ubu kwezi kwa kwa gatanu ndumva none ubu ngubu bamwe ba- batangiye guhembwa Me, ndumva kiri kugenda gikemuka ntabwo ari ku bushake bwa bwa koperative ahubwo ni ubushake bw'abatwambuye ikindi kibazo gituma abantu bakererwa na kubura aho tu- i- isoko isoko ryabanje naryo kujya ri- ribura ariko twabonye mukamira dari ariko mukamira na- dari nayo ntishobore kujya yajyana ya mavuta yose nk'uko yakamu kuko mukamira dari ijyana grade one grade ya kabiri nayo igasaba rero ko haboneka undi muntu wafata ayo mata atabonetse rero urumva yuko aba ari imbogamizi bisaba rero kugira ba rwiyemezamirimo batandukanye ujyana grade one niyo grade ya kabiri ariko ubungubu rwiyemezamirimo wa kabiri nabo turamufite nawe ari kuza akajyana amata numva imbogamizi ziri kugenda zigabanuka kandi guhemba twizeye ko tuzatubahembera ku gihe ubuyobozi bw'akarere ka rubavu buvuga ko buzi iki kibazo cy'uko amakusanyirizo atinda kwishyura aborozi kandi ko bwatangiye kukiganiraho nabo bireba kugira ngo hagenwe igihe kigufi gishoboka aborozi bajya bishyurwaho ntibibabangamire bwana gilbert habyarimana ni umuyobozi w'aka karere ngira ngo ni- icyo ni ikibazo kimwe mu byo twahagurukiye mu rwego rwo kugira ngo umu- umu- umu- umworozi ugejeje amata ku ikusanyirizo yere kurenza nibura iminsi itanu adahembwa atabonye amafaranga ye ibyo rero turi kubikoranaho n'uruganda ariko noneho tukabikoranaho n'amakoperative mu rwego rwo kugira ngo bizinesi cyangwa se ishoramari mu- mu- muri aya makusanyirizo ryiyongere kandi bagire n'uburyo bufatika bwo gukorana n'aborozi mu makusanyirizo hirya no hino mu turere twa rubavu nyabihu rutsiro na ngororero usanga hari ibibazo asa n'ahuriyeho birimo gutinda kwishyura aborozi kutagira ubushobozi buhagije bwo kwakira amata yose agana amakusanyirizo ibiciro bitareshya ku bwiza bw'amata kubura k'umuriro hamwe na hamwe bigahagarika imirimo gusiba gukora bitunguranye kandi aborozi badafite ahandi bagemura umukamo wabo hakiyongeraho kuba isoko risa nk'iridafunguriwe buri wese ahubwo rigomba kuba rifitwe n'umuntu cyangwa koperative imwe bigatuma akora uko ashaka amabwiriza ya minisiteri ifite ubworozi mu nshingano yasohotse mu mpera za bibiri na cumi na karindwi asaba koperative zicunga amakusanyirizo kunoza imikorere kugira ngo zibashe gutanga serivisi umworozi azikeneyeho zose abatabishoboye bagasimbuzwa izindi koperative zibishoboye aya mabwiriza yasabaga ikigo gishinzwe amakoperative gukora isesengura kikagaragaza izikora n'izidakora kugira ngo izidakora zifashwe gukora cyangwa zisimbuzwe gusa hamwe na hamwe twasuye twasanze bari amabwiriza yaheze ku mpapuro nsoze nshimira buri wese mu bo twaganiriye nawe wadukurikiye turagushimiye njye ndi claude ganza munyamagana naho iyi ni radiyo ijwi ry'amerika
reka nawe tugushimire claude ganza munyamagana kuri iyo nkuru utugejejeho ni nayo dusorejeho amakuru yacu y'aka kanya dushimire njana dufashije ku buhanga bw'ibyuma hamwe na fasil gabiyahu wadufashije kwegeranya aya makuru njye mwumvaga kuri mikoro ndi jeffrey mutagoma muramukana amahoro n'amahirwe